e ke kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso ka ka gone re bua ka go go tlhokomela jana go itlhokomela go na le bana ba ile e gore tlhe ba tlhoka magae ba tlhoka mofutho le wa botsadi mofutho le wa go nna mo lapeng a mme gone go tlwaelegile gore re re rona re le batho re re netefatse fela tlo gore ra itlwaetsa go ka tsa bana semuso ba e seng ba rona ba madi ntho e ke rata go e tlhasa ke gore ka nnete re lemogile gore go na le diphetogo ka re matsatsi a batho ba kgona gore ba tlhokomele bana ba e leng gore a se bona ba madi which ke ntho e, e botse e leng gore ra e amogela empa gore o be motho e leng gore um semolao go ya ka molao o tla dumelelwa gore o kgone go adopta ngwana o tshwanetse gobane o motho o nna le mengwaga ya from twenty one go ya godimo gomme molao o go dumelela gore o ka adopta ngwana um kana a kere go na le mabaka a mantši o moabisa gore mabaka a gore wae batho ba adopta bana mabaka a fapana-fapana batho ba bangwe bona ba adopta ngwana ka lebaka la gore um eh, motlhomongwe ke issue ya gore ke redi ke fila gore ke mo seemong se e le gore nka kgona go tlhokomela ngwana oe ka mo fa lerato e ka ba motlhomong taba ya gore nna a ke kgone go ba le bana ba e leng ba ka ba madi empa seo a se go thibele gore o ka ba motswadi gobane a ke le molao tlhalosa botse gore go ba parent ga gore gore o tshwanetse ngwana e be wa gago wa madi empa e ba fela gore o na le bokgoni jwa go godisa ngwana jwalo ka motswadi o e leng gore tla fa ngwana borutho wa mofa lerato wa mofa tlhokomelo ya malwetse um eh, eh. a re no ke ngwana o mongwe o mongwe ra re ngwana o ra mo adopta go mm-hmm. nna le ntho e lang a ke re ba le re guida le ke parents act e re e ka ba bana ba e leng gore motlho mongwe nna le le ngwana o re a tswalana ka madi eh, nka kgona go adopta ngwana o ge e le gore motho o a beng a mo tlhokomela pele motlhomong ha sa le gona gomme ra re ke bolela ka ba re reng ke di-orphan akere batsadi ba ngwana ba ka ba e le gore a ba sa le gona motho o mongwe o tshwanetse a mo tlhokomele goba e ka ba e le gore a go tsebege gore nna batswadi ba ngwana o ka nako e tlabo bo go bolelwa ka yona ba kae ka mantswe a mang a re kgone go ba trace a re kgone go tseba gore um ngwana o ke ngwana a osilebu o dula kae nka kgona go mo kry-a na a mhm. o go gape gape ka ba gore ke bana ba e leng gore motlho mongwe ke bana ba e leng gore ba sutlegile ba leng gore be abuse or ke ngwana o e leng gore ba mo neglecta meaning ba motlhokomologa ngwana o ga a kry-e tlhokomelo ele ya maleng o ka adopta ngwana gape e le gore motlho mongwe a ke re ke motho mme wa motho wa mme ke ithwele ke na le ngwana empa ke lemoga mo sebakeng gore ga ka ikemisetsa gore nka tlisa ngwana mo lefatshe nka se kgone go tlhokomela ngwana o motlhomong mongwe ya ka mabaka a ke ke setseng ke a boletse mang gore nka lebela motlho mongwe e ka saeteng ya tšhelete a ke na tšhelete e leng gore nka kgona go disa ngwana goba emotionally ga ke redi gore nka mhm. lebagana le go ba motswadi eh gomme se go le jalo nka dira eng nae ke na ngwana o ke sa morwele ka santse a e ka mo lefatsheng empa ke lemoga gore ga ke ikemišetse gore nka kgona gore ke be motswadi o ka dira eh, eh, eh. eng ga o ikhumana o le seemong seo nang ora gore ee le ka bolela fleng ke ne ke re re sentse re mo go yone kgang e re a re lebelele fela jalo gore a bontsi ba batho ba ile e gore ba tla ba tla go kopa go tsaya bana ba semmuso a ke batho ba o fitlhele gore motho ka gongwe ga ana ngwana gotlhelele kgotsa go na le ba ile e gore motho tla ba na le lapa mme a batla go le godisa kgotsa e le lerato fela gore ke batla go fa ngwano lapa kgotsa ke ke motho fela o le gore nako tse dingwe ke ba ile e gore ba tlhoka thari ke mabaka a mantsi ba bang ke lebaka la gore a ba kgone go ba le yona thari ba bang ke lebaka la gore o wa gone o na le ba isitseng le bana ba gage empa a be a re um ke na le lerato ke bone bana bang ba e leng gore ba sa tshotlhega ba e leng gore ga ba ka ba ka fatshe ga tlhokomelo ka nka kgona go ba fa lerato le ke kgonneng go le ba fa bana ba ke nang le bona ba ka ba madi ba bang ke yona e, e nngwe ya gore um eh, ga ka ikemisetsa nka se kgone go lebagana le go ba motswadi ka fao ke fila gore e re ke direng ke adopte ngwana ba bang ke taba ya gore ke meloko ya rena batswadi ba ngwana like ke tlhalositse a ba sa le gona gomme ngwana o um o shekile rena ka mo gae namile re reng ka re ngwana a shu mme wa ngwana motlhomo a sa or papa ngwana ga sa le gona rena ba leloko a na re ka tswela pele ra godisa ngwana o na o mongwe a ka tswela pele a dirang a adopta ngwana o ba bang gape ke taba gore ke nyetswe ka bana mm. ke nyetsweng ka bana um eh, molekani wa ka o ke le ena a re okay ka re bana ba ke bana ba rena empa semolao ga se ra ba adopta go ka ba jwang wena e leng gore bana ke step children tsa gago ebile ke ba adopt gore mm, mm-hmm. e feleletse e le ba rena semolao so mabaka mm, mm-hmm. ya go fapana-fapana ba bang ke bona ba le leng gore ke bana ba e leng gore motlho mongwe um batswadi ba bona re sentse a se lentsi la go kgatlha re re motho ba re o latlhile ngwana ngwana o motlhomong o latlhile go gongwe o lešitse place of safety gomme ngwana ola o tlhokang o tlhoka go tlhokomela motswadi o mongwe ore batho ba bangwe ba leng e le gore ba mo tseleng ya gore re nyaka adopta bana ba ka adopta bana ba go tshwana le bona ba motho o letleletswe go ka tsaya semmuso bana ba iseng e ba gagwe ba madi ba le bakae a gona le palongwe e letleletsweng e bile gore go felela fa o ka seka wa adopta go feta bana ba le batlhano um ka mo go ya ka baka la gore guide ke molao go ya ka molaong ga nna mo ke boneng go thwe number eighteen empa go lebeletswe gore na motsadi o a ronya ka adopta bana ba o tlo kgonya go tlhokomela bona bana bao um eh, tshwanetse go le botlhokwa gore modirela leyago a dire dinyakišiši tša go bona gore a o se lebele ge eda mogomo o jetse o na le bana ba babedi ore ba bararo o nyaka wa bofoko a na maemo a gage a a leng mo go ona ka nako ewa ke ba re lebela the present circumstances di mo dumelela gore na a ka kgona gore a tlhokomele ngwana o mong gate-gate wa bone na um ga re mo re ka re ke na le ba babedi ke ba adoptile ya ba successfully automatically ra re nka adopta bana go ya ka mokgwa o ke nyakang a go ya ka gore na social worker eo or modirelale yago o a tla ba dira dinyakišišo le gape-gape le ko court a ke nna ga modirallago a dirile dipatlisišo di ya ko court courturance court ke yona ntšhang di-court order tsa gore ngwana wa adoptile or a sa adoptile a na mm. go ya ka se modirelale yago a ba sileng sone mo reporting ya gage se kwagala kudu mo e leng gore ba ka dumela gore motho o a tswele pele a adopte ngwana ola o mongwe um o mongwe a ka bodisa gore na ke thoma kae ke ke nyaka go adopt ke leba kae and adoption e dirwa ke di-organization tse e re reng ba accredited ba e leng gore ba dumeletswe sentle ba filwe pitsa ya gore ba ka dira di-adoption le di-social workers or badirela yago ba e leng gore le bona ba accredited a se social worker e nngwe le e nngwe e e leng gore e dira di-adoption o tshwanetse le go bane ba go accredited accredited ke mang um south african council for social service profession e leng gore di-social worker ka moka ke regulatory body re wela ka fase ga yona ke yona e leng gore e go fa the accreditation tumelelo ya gore o ka kgona go itika gore wena the social worker ya go dira di-adoption ga e le gore accredited either o social worker um or o le organization e non government organization ntho e diregang ke gore um o ka kgona go ya go tsona di-organization tseo or social worker e o mongwe ka re ke tseba jwang gore ke di-organization tse di feng tse e leng gore di-accredited le ge e le gore o ka mm-hmm. thoma go ya social development gorong ya tsa selegae ya social development ya gena gaufi le ga gena or social worker e nngwe e berekelang gaufi mo o dulang gone wa ya go yena wa motlhatsa rona ba adoption ba na le information ya go kgona go go romela go organization or social worker e e leng gore e filwe tetla ya go dira di-adoption eh, semmuso o nyakega eng na ge o fitlha koo the process ke gore ge ke fitlhile ke re ke nyaka go adopta ngwana um go na le e re bikang gore go orientation meaning gore ba go lemosa fela ka process ya go adopta ngwana gore go direga eng o tlo ya through process e seng for example ya gore um ba tlo nyakisisa gore o phela jwang ke social circumstances tsa gago go fitlhela le me leng gore ba tlo botsisa ba ka botsisa gape le baagisane ba ka botsisa le batho ba o ba sileng maina a bona ba e leng gore ba ka re fa information e botlhokwa gomme ra ba ra dira le ntho re bitsang home visit home visit re tla mo o dulang re fileng address gona gore ke dula ko go so ka lebaka la gore batho ba ka no re fa information e leng gore a seana le gone re dira di-home visit go verify information and ke go na le form e nngwe re bitsang form thirty e e leng gore motho o mole mang ya ka adopta ngwana o tshwanetse a e tlatse form eo mhm. form eo ke ya go thusa ke go thusa gore a na le ditlo la gago a zanka la registariwa ka fase ga national protection child register ya gore nkile wa ba le molato wa go hlokofatsa bana or any criminal record regarding a, eh, a, a crime against bana eh o sekedi ka ntlha ya nako bona re tla e bona re go e mona mo nakong e e tlang ebile re tla re e re lebelela fela jalo gore a ke a patelesega go bolelela ngwana gore um ke mo adoptile le gore ga e le gore molao wa letla ke mmolelela leng a le dingwaga tla re itsoletsa mo nakong e e tlang re a leboga please e tsamaile jalo puisano ya rona ke bone ke kana ke la go re buisana fela ka go tsaya ngwana re e re le mo e go le bana ba le bantsi ba e gore eh ga bana magae go na le bana ba bantsi ba e le gore le ga le teng ba tlhoka mofutho wa lorato ba tlhoka jalo tshegetso ba tlhoka jalo lapa gore eh jaaka o dutse lelapa la gago o bo lebelela ko ntle kwa sewa se go raya se reng ga o tla o lebeletse bana ba bangwe ba e le gore ga bana ba sa di gotlhelele kana ba tlhoka magae gore sewa ga se go rotloetse gore o fe ngwana mongwe le gae mme e re gonela maele a gore eh, seo o ka se dira ka tsela e, e ntseng jang se ke mosering fm konka bokamoso re semeletse le lebo mokgatlha